Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese muteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye Fide niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro byacu. radiyo ijwi rya Amerika i Washington DC amakuru tubafitiye mu karere yerekeye ibijyanye na politike byaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'irindwi tugiye kurangiza mu Burundi no mu Rwanda duhere mu Burundi mu rukurikirane rw'amakuru yaranze umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uyu munsi turabashikiriza ibyavuye cyane mu bisata by'ubutungane na politike mu Burundi icyo gihugu cikuye mu masezerano y'i Roma agena sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI congera gitanguza umugambi wo guhindura ibwirizwa nshingiro mu gutoza amafaranga yo guterera amatora yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibiganiro bihuza abarundi nabo umwaka urangiye ataco bishitseko nayo ONU yagenye intumwa yayo idasanzwe kugira igarukane imigenderanire myiza n'Uburundi inkuru twarakurikiraniwe n'umumenyeshamakuru wacu Eroje Burikaneza mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi uburundi bwamenyekanye nk'igihugu ca mbere civanye mu masezerano y'i roma yashinze sentare mpuzamakungu mpanavyaha sepeyi ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kw'indwi niho uburundi bwavavanura burundu na sepeyi emera hantine kanyana umushikiranganji w'ubutungane yasiguye icatumye bwisokora ariyo amasezerano uko yari yanditswe uburundi bugaheza bukayajamwo ntiyari mabi yoyo ababaye babi n'abagomba kuyashira mu ngiro bakayaha intumbero atariyo yari afise twababwira yuko kubona ayo masezerano abaho akaba bihugu bikumvikana bitini hazogire uhohotera agateka kazina muntu bifatiye kuri bya byaha bikomakomeye nk'ihonyabwoko ubwicanyi bw'agahomerabunwa murumva twese turabizi ko ari bibi kandi dutegereza kubirwanya uburundi n'ibindi bihugu vya afurika vyagiye kubona yuko ibiriko birakorwayo ntibihuye n'ivyo bihugu vyiyemeje akarorero ni vyagiye mu bihugu bimwe bimwe vyagiye bisambuka hitwazwa yuko iyo sentare ariko irakora muri igakora ifatiye ku mapolitike y'abagomba gusambura ivyo bihugu mwarabonye ivyo bari bagamije ku burundi abansi b'uburundi baragombye gusambura igihugu no munsi ni umunsi w'isabukuru ku gihugu cyacu umunsi w'isabukuru w'igihugu cyacu kuko duteye intambwe ihambaye cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'igihugu cyacu mabarabara ya bujumbura abantu ntibakiriye iyo ngingo cyo kimwe bihenze cyane kuko nawe biba yavuyemo n'iyo bakora amakosa uwayakoze azohana habe duca nk'ijya hejuru n'ijambo ry'imana rirabivuga yuko umuntu yishura ko yakoze uburundi nta bwigenge bufise cyane nabishimye cyane kuko aba mbere ko batabajanye ko batabaciriye imanza buno baca bacira imanza ku ngufu abamure babarabe abishe ndadaye ko batabarondera none abo buno baca bajana je nabishimye kubona twavuye kuba abategetsi bacu batazofatwa mpiri ngo bone bafise ibyo bagirizwa kandi n'abandi bafise ibyo bobatswe yahungabanya abategetsi cyane na twebwe sentare turafise uburyo bwo kuyitunganiriza ku buryo niba ari umurundi yakosheje ashobora gukosorerwa ngaho i Burundi oya leta ivuga ko ari intsinzi kubera umva mu bisanzwe hari usanga hariyo nk'abantu baba bari muri leta mugabo bigashika bagakora nk'ikintu kanaka kandi bakubwira ati eh tumwe tuba tukiri mw'irya sentare mpuzamakungu twobihanirwa bashobora kudukurikirana ugasanga turagize ingorane mugabo ubu turashobora kubikora mugabo ntawe dukurikirana kandi ntawe turara inyuma y'iminsi icumi yonyene Burundi bwisokoye mu masezerano ya CPI umushikirizamanza mukuru w'iyo sentare Fatou Bensouda yaciye amenyesha ko yahawe uruhusha n'abacamanza batatu b'iyo sentare rwo kubandanya amatohoza y'ibanze yari yatanguye mu kwezi kwa kane mu 2016 yo kuraba ko ataza haza agahomera bunwa vyakozwe mu Burundi kuva mu kwezi kwa kane mu 2015 yavuze ko urwo ruhusha yaruhawe hasigaye umunsi umwe gusa ngo Burundi buyivemo icese niho bwirwa ibanga ikiringo cy'iminsi icumi umushikiranganji w'ubutungane hemera hwantine kanyana atubwo ni ubusuma bwenyuje yaganiye na frederic nkunzikije twe twabyutse ko ari forode niyo bita forode kubera yuko iyo ngingo yafashwe itariki mirongo ibiri na zitanu ikaba itigeze imenyeshwa igihugu yerekeye iyo tariki canke nene imbere y'uko uburundi buva muri iyo sentare ikaba isohotse uno munsi twebwe dufata ko atayihari kandi ubu nyene nta kintu na kimwe c'urwandiko gishyikirizwa uburundi kirashyikira muri guverinoma y'uburundi twebwe uburundi twokorana nayo gute kandi itakiyirimwo turetse CPI umwaka wa 2017 uheze leta y'u Burundi itarashobora gusubiza hamwe n'akanama ka ONU kajerwa gateka kazina muntu leta yiyamirije cegeranya abahinga bako batatu bashikirije ari naco cabaye intandaro yo gusaba sentare mpuzamakungu mpanavyaha gutohoza ku mabi yakozwe mu burundi kuva mu kwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyanatumye leta ihagarika imigenderanire n'ico gisata icagiriza ko gitanga raporo za politike mu kwezi kwa gatanu umunyamabanga mukuru wa onu yagenye intumwa idasanzwe yiwe mu burundi akaba ari uwahoze ari umukuru w'igihugu ca burkina faso michel kafando ku itariki ya mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwakurikiye yaciye aza kubonana na perezida nkurunziza inyuma y'isaha irenga babonana kafando yavuze ko afise umwizero C'est vrai, moi j'ai eu des prédécesseurs qui sont venus, qui ont fait ce qu'ils ont pu, qui ont terminé leur travail, certaines fois dans des conditions qui ont été assez difficiles. Je ahagira ati nibyo hari abanyitangiye imbere barakoze ibyo bashoboye rimwe na rimwe baheza mu bihe bitoroshe simvuga ko mfise igitangaro nje gukora ariko ndi umudiplomate ndi umusoda w'amahoro kandi aho mpamagawe hose ngo ntange intererano yanje ndabikora ku bwa afurika igikorwa nemeye nta nkeka kiragoye nzogerageza uko nshoboye nitange nshiremwo n'ubugombe bukenewe ariko kandi nibaza ko ntegerezwa kubikorana n'igihugu ndiko ndakorera naco n'uburundi jewe ico nishimikije ni ubugombe kandi mfise ishaka ridasanzwe ryo gutoza ikivi nizeye no gukorana neza n'abategetsi b'uburundi kugira ivy'uburundi bitere bije imbere kuko muri vyose nta kindi turondera ni kazoza k'abarundi avancer la cause burundaise, car en tout, il s'agit du destin du peuple burundais.
jean claude karegwa ndenzako umuvugizi w'umukuru w'igihugu yemeje ko leta yiteguye kwakira impanuro za kafando mugabo adahengamye leta ntiyigeze ivuga yuko ibintu mu burundi byose byera ngo de irazi neza yuko hariho ibitagenda neza hariho ibitagenda neza mu mwaka uheze cyangwa mu myaka cumi iheze ubu bigenda neza isi yose ibihugu bitandukanye byamana ibibazo mugabo ishaka umwete n'ubwira bwo gutorera inyishu ibyo bibazo nicyo gihambaye leta y'u Burundi iyo uyeretse ibintu bitagenda neza utarenze urugero uba uri kurayifasha mugabo iyo uhuguje iyo urengeje urugero mu kuvuga wowe ushiye nk'ahantu hakomeretse umuntu ukavuga ko hakomeretse ikomine yose canke umutumba wose aho kuba ari ukurenza urugero iyo niyo mvugo tudakunda dushaka abantu bavuga ibintu uko biri ntibacishe iruhande muri ico gihe rero abo bantu turaheza tugakorana neza utunenge twabonye ku bandi amakosa abandi bakoze atazogwa mu makosa abandi baguyemo atazogwa mu ibitego abandi baguyemo hanyuma tumwiteze yuko azokubaha amategeko y'igihugu akubaha n'amategeko mpuzamakungu ivyo niyabikora nta nkeka ikuba cyo kizogenda neza cane kuva mu kwezi kwa gatandatu kavanda amaze kugendera uburundi inshuro zine zose rimwe na rimwe akaja muri tanzania kubonana n'umuhuza mukapa ariko yama atacashikirije ku mugaragaro uwo muhuza amatati y'abarundi nawe yakomeje kugerageza kuyatorera umuti akoranije abegwa nayo bose kuva ku itariki ya mirongo ibiri n'indwi ukwezi kwa cumi na rimwe gushika ku ya munani ukwa cumi na kabiri yakoranije yarusha abegwa n'ayo matati mugabo ntacavuyemwo mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru niho yarari nta masezerano yatewe ku mukono nta rwandiko rumwe bahurije ko basinya ko bose nta n'itangazo bose bahurije ko risozera ibiganiro ryabonetse umuhuza mu matati y'abarundi benjamin mukapa yagerageje guhuza abanyepolitike bose bitavye ibiganiro kugira ngo bagire ico bafunditse ariko biragorana ico bitumye ni uko bahatswe kwaduka imari hagati ya leta imigambwe iyegereye hamwe n'imigambwe itavuga rumwe na leta muri iyo nama yamaze umwanya urume rumara umuhuza yaciye afata ijambo ababwira ati nimwigire mwese amahoro yemeje ko agiye gukora wenyene icegeranyo kirimwo ivyiyumviro vyabo vyose maze azogihe abakuru b'ibihugu vya afurika y'ubuseruko aba aribo bazofata intumbero ya nyuma urongoye intumwa za leta terasi ntayiraja n'akamweme kenshi yashikirije ko ibintu vyagenze neza twebwe turashima ntitwagaye hari abantu bavuze ngo ntivyayangaye nta na gatoya tumaze kwihweza dusanga atari ibibazo bibiri byonyine sindababeshye bita divergence atanguriye ko novuga ica mbere naho bavuga yuko haba ibiganiro hagati ya leta n'imigwi igwana mu Burundi nta migwi igwana ihari ni ukuvuga yuko hari abantu kumbura bafise bagomba gukingira abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi babishe mu migwi igwana kugira ngo barondere ingene bagira bya bindi by'amagaburanyama ikindi cya kabiri ntibirenga ni ukuvuga nicyo bita guku guhagarika imitaha irondera bamwe bamwe bagirizwa mu bibazo bitabwaza ubutegetsi bari kuri rwa rutonde rw'abantu mirongo itatu na bane bari bari gutungana bwo Burundi naho biruko urundi rwande rutavuga rumwe na leta n'agashavu kenshi rwemeje ko bisa nuko bataye umwanya kuko iminsi yose bamaze bategeze bicarana ngo baharire ku bibazo nkoramutima aruyeze baricako n'umwe muri bo atwara umugambwe ranake byari kuba byiza iyo tuba twaricaye hamwe uko twaje kugira ngo tuganire ku bibazo bihanze urundi dushoboye gutora umuti ariko ntibyashobotse ko twicara hamwe ntawuryoherwa umuntu ari kuryoherwa hagize kivamo mu rwandiko rwa mukapa harimo ibyo abo banyepolitike batumvikanye ko harimo ukwaka ibigwanisho abanyagihugu babitunze batabifitiye uruhusha cyane cyane urwaruka rwegamiye imigambwe harimo n'ikibazo c'ingene inzego z'umutekano zifata mu gucungera uwo mutekano nyene harimo n'ivyerekeye ingene bashirwaho icuka ciza ca politike ingene leta iriko iracungira amatungo y'abahunze cane cane ay'abanyepolitike bakomeye n'ibindi iruhande y'ivyo batumvikanye ko umuhuza Benjamin Mukapa yerekanye n'ivyo abanyepolitike bashoboye guhuriza ko harimo ko bemera umuhuza ko bose bemera ko amatati yatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ari aya politike kandi akwiye kuronka umuti wa politike ikindi bahuriza ko ni ugusubira kunagura imigenderanire y'uburundi n'amakungu hamere no gushiraho umugambi utomoye wo gutahukana impunzi no kuzisubiza mu vyazo mu gihe yarusha impari zitatorewe umuti mu gihugu hagati ho umwaka urangiye leta itanguje isekeza ry'amatora yo kwemeza canke guhakana ibwirizwa nshingiro rishasha yuguruwe na perezida nkunziza ku itariki ya cumi na kabiri ukwezi kwa cumi na kabiri bugendana mu ntara ya gitega nazo izitunganye kandi zitazokomwakomwa nigizigize inkingi ya demokarasi amahoro n'umutekano ugukingira abatavuga rumwe na leta uburenganzira n'inyungu z'inkehwa ubwigenge no gukomeza ububasha inzego z'igihugu zihabwa n'ibyirizwa shingiro abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu n'ibyicaro bya politiki twarabonye muri kahise katarakakure ndetse n'uno munsi uracaboneka ko hari amashyirahamwe amwamwe yiyitirira ko adaharanira ibyicaro n'inyungu za politike bigaragara yuko acuditse cyane n'abanyepolitike bamwe bamwe bataye umurongo mu kugomba guta igihugu cyacu mu kaga aho mbere wasanga bene ayo mashyirahamwe asumbye ubukari abanyamigambwe turabasabye rero kunganira mu gusigura umugambi mugabo bativanze mu bya politiki agatonde wasa harimo abatavuganwa n'ubutegetsi ntiyaroye ugendana nubwo yari yatumiwe yatubwiriza nenga biteye agahinda ko bikorwa muri ubwo buryo aho umenga hari abarundi baruta abandi boronka uburenganzira gusumba abandi kuko ibyo tuzi gushywa n'umunsi ni ibyavuzwe n'umunyamabanga wa leta ibyo nabyo mu byo twumvise twarumvise yuko ibyahinduwe si biza guteza imbere demokarasi ahubwo biyisubiza inyuma twarumvise yuko harimo ingingo zo gukumira bamwe n'abandi ibyo nabyo rero murumva yuko biteye agahinda kuko mu bisanzwe mu gushinga amategeko uyashinga ku neza uyashinga ku bw'iterambere mugabo ibyahinduwe mu bwirizwa shingiro twe twumvise yuko biteza intambwe tujya inyuma aho gutera intambwe tujya imbere muri demokarasi uwo mwaka urangiye kandi abarundi bamenyeshejwe ko bazoterera mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu pascal barandagiye arabisigura kubera imizi biratekanijwe yuko urugo aha tuvuga mu gifaransa menage ko isabwa amafaranga ibihumbi bibiri ku mwaka hanyuma kugwaruka mugabo rugeze gutora bazotanga amafaranga igihumbi humbi ku mwaka ku bakozi batarenze ibihumbi mirongo itanu bazotanga amajana atanu ku kwezi abarenze ibihumbi mirongo itanu gushikana ku bihumbi ijana abo bazotanga igihumbi ku kwezi ibihumbi ijana gushika ku bihumbi amajana abiri bazotanga ibihumbi bibiri guhera ku bihumbi amajana abiri na rimwe gushika ku bihumbi amajana atanu bazotanga ibihumbi bitanu ku kwezi guhera ku mafaranga ibihumbi amajana atanu gushika ku muriyoni bazotanga ibihumbi mirongo itatu ku kwezi abarenza nabo umuriyoni iteko nshikiranganje ritekanya yuko batanga umushahara wose ku kiringo cy'umwaka turetse politike igisata c'ubutungane uyu mwaka caranzwe hanini n'imanza z'abasirikare bagirijwe itero co kw'ikambi ya Mukoni mu ntara ya Muyinga cabaye ku wa mirongo ibiri na kane ukwezi kwa mbere hamwe na bamwe mu basirikare n'abapolisi bafashwe mu ntango z'umwaka nyene cane cane ku mugwa mukuru Bujumbura bagirizwa gukorana n'imigwigwana ishaka gutembagaza ubutegetsi hanavuzwe imanza z'ikibiriraho cane cane ku bantu bakoze urudandazwa rw'amagendu rw'ubutare aha niho turangirije amwe mu makuru yavuzwe ku Burundi muri politike n'ubutungane Eroje uri kanezana yabateguriye ndabifurije umwaka mwiza w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani uzobabera uw'amahoro n'imigisha mu banyu hamwe no mu byanyu urakoze Eroje kuri iyo nkuru muri uyu mwaka wose radiyo ijwi rya amerika yarabashikirije inkuru mu nzego zitandukanye zerekeye igihugu cy'u rwanda n'ubuzima bw'abanyagihugu mu gusubiza amaso inyuma ibyaranze uyu mwaka tugiye kurangiza uno munsi ijwi rya amerika uyu munsi rirabashikiriza inkuru zo mu rwego rwa politike y'u rwanda twabashikirije cyane muri uyu mwaka twabiteguriwe n'umumenyeshamakuru wacu eric bagira ubusa aya makuru reka tuyahere ku gikorwa cy'itabarizwa ry'umugogo w'umwami w'u rwanda kigero wa gatanu ndahindurwa ryabaye mu kwezi kwa mbere bibiri na cumi na karindwi uyu wategetseko u rwanda imyaka ibiri gusa mu mpera za bibiri na cumi na gatandatu nibwo yatangiye ishyanga muri leta zunze ubumwe za amerika itabarizwa rye ryakunze kuba ingume kuko hari igice cyabanye n'umwami ishyanga kitakozwaga ko yatabarizwa i rwanda n'ikindi cyari ku rundi ruhande kirimo abari imbere mu gihugu byaje kurangira umwami bamutabarije imwe nyanza mu majyepfo y'u rwanda umuhango wo gutabariza umwami kigero wa gatanu ndahindurwa waranzwe n'ubwitabirire buke ku ruhande rwa leta y'u rwanda ku buryo byasaga n'ibireba umuryango w'abahindira akomokamo ni ingingo pasiteri zirampyisi wabaye umujyanama w'umwami yanenze bikomeye ashingiye ku ruhare rukomeye amuziho yagize ku rwanda abatumva kigeri binjirije usanga bamuto yamaze icyo kigeri po wa gicucu n'impamo hari aho abe bimbwira ngo kireba ari igitutsi umva atazi amateka umva byose mfite ibyago ni ukuri nk'uko icyo gicucu cyamaze iki yemwe yemwe inkotanyi ze ntizazanywe na za nka za kigeri ibidavuga ukuri nibyo mu kwezi kwa gatatu bibiri na cumi na karindwi imibano y'u rwanda na kiliziya gatolika yateye intambwe ijya kwisumburaho u rwanda rwamye rushinja kiliziya gatolika kugira uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane mu ruzinduko umukuru w'u rwanda yagiriye ivatikani rwabaye nk'uruhindura amateka ku mpande zombi mu biganiro byabereye mu muhezo hagati ya perezida paul kagame na papa francisco hari abemeje ko kiliziya gatolika yasabye imbabazi leta y'u rwanda ku ruhare rwa bamwe mu bakozi bayo abandi ariko bagasanga ibyabayeho bitari bishya kuko n'ubusanzwe mu bihe byatambutse kiliziya gatolika yagiye isabira imbabazi bamwe mu bakirisitu bayo baketsweho ibyaha bya jenoside bibiri na cumi na karindwi isize perezida paul kagame yongeye gutorerwa gutegeka u rwanda muri manda ya gatatu binyuze mu guhindura itegeko nshinga nyuma y'imyaka cumi n'irindwi yari amaze ku butegetsi mu kwezi kwa gatanu nibwo ibintu byatangiye gushyuha mu buryo butunguranye diane shima rwigara imfura ya nyakwigendera sina paul rwigara yatangaje ko agiye guhatana mu matora y'umukuru w'igihugu yaje akurikirana na bwana gilbert mwene data ndetse na bwana filipo mpayimana bose nk'abakandida bigenga harimo kandi bwana barafinda sekikubo fred wiyitaga umunyapolitiki w'igitangaza nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga ku ruhande rw'amashyaka hari perezida kagame kwituru ufu y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi ndetse na bwana frank habineza wazamukiye kwituru ufu y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda nibutse ko padiri thomas nahimana umukuru w'ishyaka ishema ry'u rwanda rikorera mu buhungiro yashatse kuza guhatana muri aya matora akumirirwa kure y'inkiko z'u rwanda ubugira kabiri mu kwezi kwa gatandatu habura gato ngo komisiyo y'amatora ishyire ahabona abakandida bazahatanira gutegeka u rwanda andi mashyaka agwa mu ntege fpr inkotanyi yamanitse amaboko yiyambura ububasha bwose maze avuga ko ashyigikiye bidasubirwaho perezida kagame wa fpr inkotanyi zimwe mu mpamvu abakuriye ayo mashyaka bashyize imbere ni ibigwi n'ubutwari babona muri bwana kagame umva uko madame donatire mukabarisa ukuriye ishyaka pr riharanira ukwishyura ukwizana kwa buri muntu yasobanuriye ijwi rya amerika twese abanyarwanda tubifitemo inyungu kuyoborwa na perezida paul kagame watugejeje kuri byinshi cyane kandi dushaka gukomezanya nawe kugira ngo noneho dushobore no kugera kuri byinshi birushijeho ariko intego y'ishyaka nyamukuru ni ukugera ku butegetsi mwebwe mu rugwiro ntabwo mwumva muhashaka bimeze
igihe nikigera ubwo bizakorwa ariko uyu munsi wa none iyi manda yo ni sipesiyari ni manda yasabwe n'abanyarwanda benshi mu kwezi kwa gatandatu akimara gutanga kandidatire ye ku mwanya w'umukuru w'igihugu mu matora twabajije perezida kagame uko abona ejo hazaza h'u rwanda igihe bamwe mu bategetsi bagenzi be badatinya kuvuga ko nta rwanda rutagira perezida kagame yaradusubije
ko ibintu bidashobora gukomeza cyangwa bigira bite hatari kagame I, I, I'm not the one saying. So why are you asking me? Jya wari wumva mvuga ngo u Rwanda ntabwo rwabaho rudafite Kagame.
urutonde ndakuka rwa komisiyo y'amatora rwasohotse ruriho perezida kagame ahagarariye fpr inkotanyi bwana frank habineza ahagarariye green party na bwana philippe mpayimana nk'umukandida wigenga mu matora y'umukuru w'igihugu abandi batatu rwigara mwene data na barafinda komisiyo y'amatora yatangaje ko bacujuje ibyangombwa ndetse ko na bamwe muri bo bakoresheje uburiganya mu gushaka imikono ibashyigikira mu kwezi kwa karindwi bamwe mu bahagarariye ibihugu byabo mu rwanda batangiye kwibaza ibyabaye batiyumvisha uburyo nk'umwari diane shima rwigara yabura ku rutonde bagahamagaza bamwe mu bashakaga kuba abakandida bakagirana ibiganiro bakanabitangaza ku mbuga nkoranyambaga perezida kagame avuga ko habayeho kwivanga mu mitegekere y'u rwanda aha yari mu kiganiro kuri televiziyo y'igihugu Please, just a moment here. Is that the diplomatic missions here are not and shouldn't.
ikidakwiye ni uko aha, akanya gato abahagarariye ibihugu byabo hano ntibari ntibanagombye gusimbura komisiyo y'igihugu y'amatora bagombye kureka abaturage b'iki gihugu na komisiyo y'amatora bagakora akazi kabo mu kwezi kwa munani ku itariki eshatu n'itariki enye zasize perezida kagame yandikiye kuri abo bari kumwe mu matora ku mpuzandengo ya mirongo cyenda n'umunani n'ibice bitatu ku ijana bwana philippe mpayimana yagize zeru n'ibice mirongo irindwi n'umunani ku ijana naho bwana frank habineza agira zeru n'ibice mirongo ine na birindwi ku ijana mu mpera z'ukwezi kwa munani nibwo perezida kagame yashyizeho guverinoma nshya maze ayisaba impinduka mu myaka irindwi aha yagarukaga kuri bimwe byagombye guhinduka ubuhinzi n'ubworozi nabyo ndifuza ko bihinduka vuba bidatinze ibikorwa remezo minisitiri uri hano ntabwo abantu bashobora kujya bajya gukoresha imihanda umuhanda ugahinduka inzira y'ibirenge cyagomba kuba metero esheshatu indwi kigahinduka metero eshatu kuri izi mpinduka perezida w'u rwanda yasabaga mu myaka irindwi twazibajijeho bwana boniface twagiraimana visi perezida wa mbere w'ishyaka fda inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi yari akidegembye atarafungwa tubona n'ubundi nta gishyashya umuntu yakwitega kw'iyi guverinoma kuko n'ubundi ntacyo yenda guhindura ku bibazo by'ingutu byugarije abanyarwanda tubona ari ibisanzwe ni igitugu gikomeje ndetse n'ibijyanye no guhonya uburenganzira bw'ikiremwamuntu tubona nta kizagabanuka kuko n'ubundi ibyabananiye gukemura mu gihe cy'imyaka makumyabiri n'ane ntabwo bazabikemura muri ino myaka irindwi igiye kuza hari na bamwe mu banyamakuru bagize icyo batangariza ijwi rya amerika ku mpinduka perezida kagame ashaka muri manda ya gatatu oya biriya ni political incitement ni ukugira ngo arimo agatima abantu bose bari bategereje guverinoma nshya ko hari ikintu gishya kije kandi agiye gukora cyane kandi ari ibintu atazihanganira ariko nyamara uko byari ejo wa mugari ya gaturika nuko biri uyu munsi ni nako bizahora kubera ko ibibazo fpr ifite n'uwakongera perezida kagame manda zigera ku icumi ntabwo yabikemura wabaza gutese ririya jambo rya perezida kagame ryo gusaba inzego kwikubita agashyi zigashyiramo akabaraga no gusaba minisiteri y'ubutabera kubahiriza amategeko cyane niba hari icyo rizahindura nta na gito rizahindura hari impamvu mpera mvuga ko ntacyo rizahindura iyo minisiteri y'ubutabera isabwa kubahiriza amategeko isabwa kuyakurikiza isabwa ko abagomba gukurikiranwa no guhanwa bakahanwa ntabwo ari ibigenza kuko itaba ifitiye ubushobozi amategeko meza yanditse arahari ariko ishyirwa mu bikorwa riracyari ikibazo kuko hari abakorwaho hari n'abadakorwaho amatora y'umukuru w'igihugu arangiye diane shima rwigara washakaga guhatana na perezida kagame ntabigereho yahise atabwa muri yombi mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda byabaye ngombwa ko igipolisi kijya kumufata iwabo mu kiyovu n'abavandimwe be gikoresheje ingufu z'umurengera nyuma yo kutitaba ubugenzacyaha umva uko byari byifashe kuri icyo gicamunsi raporo mutubwire icyo tuzira turazirikiye turazirikiye murakimenyeshwa nimujya
mwaradufungira twatezwa mugafaza amafaranga yose mugafata amatelefone yose twari kubageraho gute nta kintu na kimwe mwadusigiye abajura gusa babenja niba ibyo mushaka nimufate famiye yanjye iraziriki icyo muziza turakizi twese nubwo byabamaje ndashaka kwiyamamaza famiye yanjye iraziriki kugeza ubu umunyapolitiki diane shima rwigara ari muri gereza hamwe na nyina umubyara adeline rwigara araregwa icyaha cyo guteza imvururu muri rubanda gikomoka ku biganiro yakunze guha itangazamakuru mu migambi ye yo guhatanira gutegeka aha wari umunsi wa mbere atangaza ko aziyamamariza gutegeka kandi hari byinshi byo guhindura umuntu afite ibitekerezo bitandukanye n'ibya leta abura aho abitambukiriza ntabwo ushobora kuvuga ko uri mu gihugu gifite amahoro gifite umutekano aricyo u rwanda rugenderaho kandi abantu bicwa abantu bahunga igihugu kubera umutekano muke abandi banyerezwa muracyateze amatwi ibikuru bikuru byaranze igisata cya politiki muri bibiri na cumi na karindwi kuri radiyo ijwi rya amerika muracyari na erk bagira ubusa ku gukora no gukoresha impapuro mpimbano gikomoka ku mikono yakusanyaga ubwo yashakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda kuko komisiyo yavuze ko yasinyishijemo n'abapfuye byose aravuga ko bishingiye kuri politiki yafunzwe ku bw'amategeko aturuka ibukuru mu biro by'umukuru w'igihugu village urugwiro ubwo yari mu nama nkuru y'ishyaka fpr inkotanyi riri ku butegetsi yabaye mu mpera za bibiri na cumi na karindwi perezida kagame ukuriye iri shyaka yamushyize mu gatebo ka bamwe mu bakoresha bakoreshwa n'ibihugu by'amahanga ngo bakunde banduze isura y'u Rwanda kubera ko ufite abo bantu bakuri inyuma bisaba bazagutera ingufu nihagira ikigukoraho niyo cyaba cyubakiye ku mategeko eh bazavuza induru bavuga ngo Rwanda Rwanda bati tubura tuzavuza induru tuvuge ko mu Rwanda mu Rwanda buriya bazabitinya bazatinya kuvuga ngo mu Rwanda bafashe eh, umuntu umwana w'umukobwa mutoya washakaga kuba perezida bamubuza amahoro none dore banamufunze bamusezeranya ko ari byo bazavuga kugeza ubu kandi bwana gilbert mwene data nawe washakaga kwiyamamariza gutegeka u rwanda nk'umukandida wigenga akaza kuvuga ko nawe yabonye imikono mu buriganya yerekeje y'ubuhungiro reka twongere duterera akajisho ku mibano y'u rwanda n'ubufaransa kuva jenoside yarangira yakomeje gucumbagira bibiri na cumi na karindwi nayo isize ibintu bisharira ku mibanire y'ibihugu byombi bitakunze gucana uwaka ipfundo ry'ikibazo rikunze kuba amateka ya jenoside u rwanda rushinja mu buryo butaziguye ubufaransa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi ubufaransa nabwo bugashinja bamwe mu bategetsi bakuru b'u rwanda kuba nyirabayazana w'ihanurwa ry'indege y'uwahoze ari perezida w'u rwanda juvenal habyarimana bamwe bafata nk'imbarutso ya jenoside kuri iyi nshuro abacamanza b'ubufaransa na taripu na mugenzi we bahamagaje minisitiri w'ingabo general james kabarebe ngo ajye kwisobanura ku mutangabuhamya mushya umushinja kuba inyuma y'ihanurwa ry'iyo ndege ni ingingo yongeye gukurura icyuka kibi birangira u rwanda ruhamagaje vuba na bwangu ambasaderi warwo mu bufaransa by'igihe gito kandi na general james kabarebe ntiyitaba ubutabera bw'ubufaransa gusa abacamanza b'ubufaransa bo batangaje ko basoje iperereza bakoraga ku ihanurwa ry'indege ya perezida juvenal habyarimana ntiharamenyekana icyo umushinjacyaha azakora hagati yo kujyana ikirego mu nkiko no kuba atakijyana kugeza ubu rero ntawavuga ngo biratera byerekezaho uretse kubitega amaso bibiri na cumi na karindwi kandi isize ibihugu by'u rwanda na uganda byakunze gusangira akabisi n'agahiye birebana y'ingwe ibihugu byombi birashinjanya mu buryo buziguye ibikorwa byo guhungabanyirizanya umutekano ndetse no gutambamirana mu bikorwa by'iterambere ibi nabyo birasaba gutega amaso uko bizarangira uyu mwaka wa bibiri na cumi na karindwi kandi nawo usize imanga icyuzuye ingorane ku mibano y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu haduka imyivumbagatanyo ishingiye kuri politiki yiyamiriza indi manda ya perezida b'u Burundi Pierre Nkurunziza habayeho ko Burundi bushinja u Rwanda kugira uruhare muri ibyo bibazo kugeza n'aho bwafunze imipaka ubucuruzi ku bihugu byombi bwarahagaze gusa ubwo yari mu nteko nkuru y'ishyaka fpr inkotanyi mu mpera za bibiri na cumi na karindwi umuvugizi wa guverinoma icyarimwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga madame louise mushikiwabo yabaye nk'uca amarenga ku mibano y'u rwanda n'uburundi ndetse n'iy'u rwanda na uganda agaragaza uburyo afurika itatera imbere igihe ibihugu bituranye bihora mu makimbirane y'urudaca adafite ishingiro twerekeza ku musozo umwaka wa bibiri na cumi na karindwi usize icyuka kibi hagati y'ubutegetsi bw'u rwanda n'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu human rights watch byari bisanzwe n'ubundi ibintu bitameze neza kubera ibyegeranyo umuryango ufite icyicaro muri amerika ukunze gusohora ku rwanda rwo rufata nk'ibigamije gusubiza inyuma igihugu mu iterambere cyihaye mu kwezi kwa karindwi bibiri na cumi na karindwi human rights watch yongeye gusohora icyegeranyo yise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa kiravuga ko abantu mirongo itatu na barindwi bishwe n'inzego z'umutekano mu bice bitandukanye by'u rwanda birimo rubavu na za rutsiro ni icyegeranyo cyaryanye bikomeye mu matwi y'ubutegetsi bw'u rwanda maze komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu rwanda nayo yikorera ikindi cyegeranyo kivuguruza icya human rights watch ndetse inagaragaza bamwe mu bantu ivuga ko human rights watch yishe hambari bazima mu cyegeranyo cyayo ku mbuga nkoranyambaga nka twitter hakomeje kuzamuka intambara z'amagambo ku mpande zombi bamwe bati human rights watch yishe ihamba abantu ari bazima abandi batabo bitwa ko ari bazima n'abatekinikano muri izo mvugo n'ibindi yewe bigeze mu nteko ishinga amategeko bavuga ko icyegeranyo cya human rights watch bwana kenneth roth uyikuriye bamugeranije n'itungo ririnda urugo bigoye gusubiramo amagambo y'ibitutsi bahavugiye imikoranire ku mpande zombi mu bihe bizakurikira nayo birasaba kuyitega amaso reka dusoreze kuri iyi nkuru ya fpr inkotanyi ishyaka rimaze imyaka mirongo itatu ribayeho mu mpera za bibiri na cumi na karindwi ryongeye gutora perezida kagame akomeza ritegeke na bagenzi be muri manda y'imyaka itanu bwana christophe bazivamo wari ku mwanya wa visi perezida naho bwana francois ngarambe ku mwanya w'umunyamabanga mukuru w'ishyaka bose uko ari batatu bamamajwe buri umwe nk'umukandida rukumbi mu ijambo perezida wa fpr yagejeje ku barwanashyaka yijeje impinduka ku rwanda n'abanyarwanda ari twe turi hano dusanzwe hano ari abaje hano bundi bushya bajye bahagera basange u rwanda rwahindutse ruteye intambwe rutora urwo basize aha rero niho nsoreje amakuru makuru nabagezagaho mu byaranze urwego rwa politiki haba imbere mu rwanda ndetse no hanze yarwo ku ijwi rya amerika mwari na eh kabagira ubusa naho utaha urakoze eric amakuru rero tuba tubafite ku isahani yagarukiye kuri radiyo ijwi ry'amerika dushimiye njeniyo yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fatu arimaskarara yadufashije gushyira hamwe ibiganiro amakuru mwashyikirijwe na fide niyo ngabo ndabifurije mwese umwaka mushasha umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani mu miryango yanyu n'abanyu mubandanya kumviriza radiyo yanyu radiyo ijwi ry'amerika